Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu rwego rw'amategeko icyo nakubwira ni uko ni nko gufata umuntu urwaye uburwayi ukamuha parasitamoro ukagira ngo arakize siko bimeze uyo ni frank mwine umuhinga mu vyerekeye amategeko avuga ku irekurwa rya general karenzi karake umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu rwanda yari afungiwe mu gihugu c'ubwongereza iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye waramutse alphonse amakuru avugwa muri iki gihe ni ayahe mwaramutse fideli mwaramutse mwese muri ko muradukwirikira amakuru avugwa muri iki gihe reka tuyahere muri leta zunze ubumwe za amerika john kerry ni umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika n'ubaguma bandanya igihugu cyo kurata ya masezerano ku birwanisho roho nyanganda irani iheruka kumvikana ko na leta ya washington na bya bihugu bitanu vya rutura ku isi ayo masezerano abanyamerika ntayumva kumwe cyane cyane inzego z'inama nshingamateka na nkenguz'amateka za amerika john kerry yabwiwe abanyamakuru kuri munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugirana na Iraq ati kuko ico gihugu caja catanguye gukora ivyangombwa byo gukora ivyo birwanisho ati kindi naco mu gihe izo nzego zitokwemera iyo nteguro y'itegeko mu kwezi kw'icenda ati Amerika ntizoba igishoboye kubuza abo bacuditse gukora urudandaza na Iran ejo wabaye umunsi ugira kabiri igisagara ca Ferguson ni muri leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika kiri mu midugararo ico gisagara ubu gitwarwa n'amategeko afatwa iyo hari ibintu bikomeye inyandukuro ya byose naho abantu bo muri ico gisagara bagwiriyemwo abirabure bibuka umwaka uheze umuhungu w'umwirabure James Brown niryo zina ryiwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu igipolisi caremeje ko cyamaze gufata abantu barenga cumi mu karere ka Saint Louis aho abari ko baragira iyo myirekano batanguye gutera amabuye abapolisi iyo myirekano ariko yagiye gufata iyindi ntumbero aho hazimwo uwundi mugwi w'abazungu bitwaje ibirwanisho uvuga yuko uje gukinga kugira ngo ntihagire abikikamukiza ngo bicange basambagure amamangazini igipolisi cavuze ko uwo murwi ahubwo utarukenewe ahubwo waje kuduza akariro Mohamed Dahala umuhungu w'imyaka mirongo ibiri n'uwo areheje Jaron Young afite imyaka mirongo ibiri barafashwe n'igipolisi cya leta zunze ubumwe za Amerika FBI bafatirwa mu kibuga c'indege ca Columbus aho muri leta ya Mississippi ico bagirizwa ni ukuba bakorana na wa murwi w'iterabwoba Islamic States no kwegeranya ibikoresho barungika muri uyo murwi bafashwe rero bagiye gufata indege ibashikana Istanbul muri Turkiya Muhammad Dahala na Jair Young baremeye ivyo bagirizwa imbere y'umucamanza yabumvirije ku munsi wa kabiri mu gihe ico caha co bagira mbere ya sentare bohanishwa imyaka mirongo ibiri y'umunyororo n'ihadabu y'amadolari y'abanyamerika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu leta y'ubugirigi isa n'iriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi ku mfashanyo y'amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi mirongo icenda na zine iyo ngurane yotangwa mu myaka itatu ibyo byashyikirijwe ku munsi wa kabiri na anika bredhart n'umuvuzi w'ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya bigize iyo soko rusangi ubugirigi horakena ayo mahera imbere y'itariki mirongo ibiri z'ukwezi kugira ngo bubashe kuriha ideni ry'imiliyaridi zitatu n'igice mu madolari y'abanyamerika icyo gihugu gifitiye ibanki rusange y'ibihugu vya buraya ibyo bitegezwa rero kuba imbere y'itariki mirongo ibiri zo kuno kwezi k'umunani inama nshingamateka y'ubugirigi igomba kuba yagize ico ibivuga ko imbere yo ku munsi wa kane bernardino leon ni intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu onu muri libiya yahamagariye imirwi yose iriko irarwana muri ico gihugu ko yokumvikana kuri leta y'ubumwe bitarenze impera z'ukwezi k'umunani ico gikorwa coca gikwirikirwa n'amatora mu kwezi kw'icenda ivyo bivugiye Geneve ku munsi wa kabiri aho ibiganiro vy'amahoro bihuriyemo imigwi yose biriko birabera yavuze ati hariho ikimenyetso ciza ndiko ndabona kimpa icizere ko amasezerano ashoboka ashobora gushikwako nuko imirwi yose yitavye ibiganiro yongeye avuga ati Libya iriko iraca mu bihe bibi cyane ku buryo abari mu biganiro batokwemera ko ibintu bibandanya biyangara ati kuko hageze mu kwezi kw'icumi ibintu birashobora kuba vyononekaye cyane mu kwezi guheze leta yemewe n'amakungu yari yasinye amasezerano yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ariko umurwi wisunga idini rya isilamu wigaruriye umurwa mukuru wa Libya Tripoli niho wari witavye ivyo biganiro muri Nigeria hari abantu mirongo ine barapfuye abandi barakomereka biturutse ku kibombe caturikiye mu isoko irahitwa Sabon Ngara mu gisagara ca Borno ivyo vyabaye kuri uyu munsi wa kabiri nahatamirwe n'umwe uremanga ico gitero abategetsi ba Nigeria bo bikeka ko ari wa murwi w'iterabwoba Boko Haram wakoze iryo shano uwo murwi waragwije ibitero by'ubwihevye nk'ivyo kunyuruza abantu no gutera ahantu haba abantu benshi kugira ushinge leta ishimikiye ku idini rya Islam mu gihugu mu gihugu harimo n'abandi madini cyane cyane mu manuko leta ya Washington yari yamirije ubwo bwicanyi yabicishije ku muvugizi wayo John Kirby yemeza ko izoshigikira leta ya Nigeria gushingiza abo bose bagirizwe ubwicanyi ari ubwawe kuri uyu munsi wa kabiri canke ubwakozwe mu minsi yahera
urakoze alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku makuru yerekeye u rwanda aho inyuma y'uko sentare mu gihugu cy'ubwongereza ifashe ingingo yo kurekura generali karenzi karake umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu rwanda bamwe mu bakora mu by'amategeko bemeza ko igihe cyose hatabaye iburanishwa ngo izo manda zivanweho n'amategeko abo izo manda ziraba bashobora gufatwa igihe cyose mu itangazo u rwanda rwashyize ahagaragara rwavuze ko general karenzi yarekuwe ku buryo budasubiramwo inyuma y'aho sentare zo mu bwongereza zitesheje agaciro ibyari byasabwe byo kumurungika mu gihugu cya esipanye yaba n'umuhinga mu by'amategeko frank mwine aba mu gihugu cy'ubwongereza we avuga ko irekurwa ryiwe ritavuze ko manda zivuyeho ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi gwema hari igitutu ngira ngo leta y'u rwanda yashyiraga kuri leta y'ubwongereza n'ubucuti bari bafitanye kugira ngo karenzi karake arekurwe mu rwego rw'amategeko icyo nakubwira ni uko ni nko gufata umuntu urwaye uburwayi ukamuha parasitamoro ukagira ngo arakize siko bimeze kuko uko impamvu bamurekuye si ukuvuga ko yaburanye yatinze urubanza si ukuvuga ko byarangiye mu cyongereza bavuga ko yarekuwe mu buryo bwa tekinikarikizi ntabwo ari sabusitansi ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo ari mu mizi ntabwo bagiye mu rubanza ahubwo kubera amategeko y'ubwongereza ngira ngo ni nayo mpamvu abagabo bita dr majinya vincent hano mu bwongereza barekuwe kuko itegeko ryabo ryavugaga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi itegeko ry'ubwongereza ridashobora kwiburanisha urumva rero ni naryo bashingiyeho iryo tegeko rya ibihumbi bibiri na gatatu rivuga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi kereka ari nk'umwongereza wenda ahangaha bashobora kumuburanisha ariko ntabwo bashobora kumuburanisha bashingiye kuri iryo tegeko ry'ibihumbi bibiri na gatatu ngira ngo icyo leta y'u rwanda na na atone genero ari we ntumwa nkuru ya leta bagomba gukora ni ukureba ko izi imanza izi manda zikurwaho mu rwego rw'amategeko atari mu rwego rwa politiki kuko icyo nshaka kukubwira ni uko izo manda zikiriho abantu sipanye ikurikirana ni abantu bishe abantu babo mu rwanda kuko abantu barapfuye ikibazo kiri ngo abo bantu ninde wabishe bapfiriye hehe izo manda kubwira rwema ziracyariho kandi zirakomeje mu buryo igihe icyo ari cyo cyose zitavuyeho muri buri amategeko aho bazagera hose badafitanye umubano mwiza n'u rwanda abo bantu bari muri izo manda bashobora gufatwa hano mwine itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u rwanda rivuga ko abahagarariye inzego z'ubuyobozi bwa esipanye bagaragaje ko generale karake nta cyaha yakoze yakagombye gukurikiranwaho haba mu bwongereza cyangwa muri esipanye ikibazo kiri ngo kuki yiba babivuga gutyo kuki izo manda zikiriho ese kuki ubwongereza bwamufashe kuko ubwongereza bufitanye umubano mwiza n'u rwanda nta n'impamvu bagomye no kumufata kuko ntabwo twavuga ngo ni icyaha cya politiki nk'uko bamwe babivuga ntabwo esipanye yagomye gufata abanyarwanda bakekwaho ibyaha by'intambara kuko ntabwo esipanye ifitanye umubano mubi n'u rwanda nabivuga ko nta kibazo bafitanye n'u rwanda n'ubwongereza nta kibazo bafitanye n'u rwanda ikibazo kiri ngo kuki ibyo bintu bigikurikirana kuki bigikurana kuki hakiri icyo kibazo yewe mbona ko icyo kibazo ikintu cyagikemura ni ikibazo cy'urwego rw'amategeko umuntu akajya kuko buryo umuntu agiye mu rukiko akaburana agatsinda nta rundi rukiko rushobora kuburanisha uwo muntu kuri icyo cyaha niko amategeko mpuzamahanga n'amategeko u rwanda runagenderaho n'ubwongereza bugenderaho nta muntu ushobora gukurikiranwa icyaha yaburanye akongera akagikurikiranwa mu rundi rukiko uwo yari umuhinga mu by'amategeko frank mwine mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema
ehe nawe hano ureba meba murabona mwatoranya umugabo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha ndabinginze ntimuze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwokingiye naje tuzohemukira byoroshema burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ni ukuri gushika ubu aracagendera ubuntu muramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera ibihugu waragarutse eh murambabarira umuganga barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo ntingira ndagutekera impanuro nawe wowe bigiye reka urabona ko nigire mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yashe ndabasavye ntimumukurikize amaraso Shumve.
murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye umenye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo ikiganiro mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza muri make tugiye kurebera hamwe ibirebana no gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu muri leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana mildred jeta yari umukobwa w'umwiraburakazi richard loving yari umusore w'umuzungu bombi nabo muri leta ya virginia barikundaniye noneho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani bafata icyemezo cyo kurushingana bazitiwe n'amategeko yanditse yabuzaga gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu ndetse abayarengagaho batabwaga muri yombi bagafungwa mildred jeta na richard loving barahunze bajya gusezeranira muri district ya columbia umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika bambikanye impeta mu kwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani mildred yari afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko naho richard yari afite imyaka makumyabiri n'itatu nyuma yo gusezerana basubiye iwabo muri virginia bamazeyo ukwezi n'igice abapolisi babameneraho urugi mu gicuku basinziriye barabafata bajya kubafunga umushinjacyaha yabajyanye mu rukiko abariga ko bishe amategeko mbonezamubano ya leta ya virginia baburanye bemera icyaha urukiko rwakatiye richard na mildred loving gufungwa umwaka ariko rubahitishamo kujya muri gereza cyangwa kuva muri virginia bakajya kwangara bagashaka ahandi baba igihe cy'imyaka makumyabiri n'itanu yose batarongera gukandagira na gato muri iyo leta ya virginia richard na mildred bahisemo igihano cya kabiri bava iwabo bahungira nanone muri district ya columbia radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu richard na mildred loving batwaye mu nkiko leta ya virginia imanza zarakururanye zirangirira mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi abacamanza b'urwo rukiko bose uko ari icyenda bavuze rumwe bati itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko uburenganzira bwo gushyingirwa budashobora kubangamirwa n'ivanguramoko guhitamo umufasha wishakiye mu bundi bwoko butari ubwawe ni kimeza muri kamere muntu nta leta n'imwe ifite ububasha bwo gukuraho ubwo burenganzira urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ko bene ayo mategeko avuyeho burundu muri leta zose zigize igihugu leta zimwe na zimwe zahise ziyasesa ariko agumaho mu zindi nubwo bwose zitongeye kuyashyira mu bikorwa kuva kuri iyo tariki yagiye avaho buhoro buhoro leta ya Alabama niyo ya nyuma yayakuyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri naho Mildred na Richard Loving basubiye iwabo muri Virginia nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika babyaranye abana batatu Richard Loving yitabye imana afite imyaka mirongo ine n'ibiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu azize impanuka y'imodoka naho umugore we Mildred Loving yitabye imana mu bihumbi bibiri n'umunani azize indwara y'umusonga yari afite imyaka mirongo itandatu n'umunani nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi imipaka hagati y'abirabura n'abazungu mu birebana n'urukundo iracyahari ariko imibare y'abashyingiranwa igenda yiyongera ku buryo bugaragara nko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani kugera mu bihumbi bibiri ubushakashatsi bwa kaminuza ohio state university bwerekana ko abirabura barongoye abazungukazi bavuye kuri batanu ku ijana bagera kuri cumi na bane ku ijana naho abirabura barongowe n'abazungu bavuye kuri umwe ku ijana bagera kuri batandatu ku ijana mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bane ku ijana nibo bonyine gusa bemeraga ko abantu bakomoka mu moko atandukanye bashobora gushyingiranwa muri iki gihe ni abaturage mirongo inani na barindwi ku ijana babyemera nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bw'ikigo cyitwa galope nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirinda
Good night, my lover. Good night. Good night, baby. Ooh. Good night. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night. Good night. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night. Baby, this is my time, this is my time, this is my time. Play me my song, my song, play me, play me my song. Oh. Sing it one time, two time, three time, ten time. And do it one more, two time, three time, four time. Oh, yeah. Let's make love, let's make love, let's make love. Kiss me one time, one time, two time, ten time. Oh, good night. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night. Good night. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night. You're so beautiful. You compare with no other. It's so wonderful when we are together. See, everybody gone is just you and I alone. We need some time just to get along. You and I no fabric, just skin to skin. Ooh. You and I no fabric, just skin to skin. Me and you.
Let me say, you put me in the mood, girl, you put me in the mood. Fresh and sexy, everybody know. Girl, you more than me, you know your love is killing me. We need to get together, fly in love with feather. We love you when it's cold, you pass my winter cut. Oh, we need to get along and say this love like but Everybody know you're sexy and you're super hot. Girl, you fly like hot, like dynamite. And so beautiful, living young forever.
So beautiful, smoking leaves forever. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night. Good night. If you ever ever sleep at night, if you ever ever dream at night, 'cause I never ever sleep at night.
Me and my sweetie, we gonna get freaky. Loves like a duty if you wanna get sneaky. Me and my sweetie, we gonna get freaky. Loves like a duty if you wanna get sneaky. Washington.
Ikumabo, Ikumabo, Ikumabo, Ikinemani, Ikumabo, Ikumabo, Ikumabo, Ikinemani, ze kumukwano mpuliranga nkirako gwe bikubye mukama yakutuwa lumu tunyumirwe buli omunamu wagulinamu obubadi bwe obubadi bwe buli omu obubadi bwe nze mukulaba mukama yakola yatobeka tafaanana mukwano tanabakulabika wali yabagamba eyo nti notoyagalika nze kulina kyesikola kimu kwe kukuleka Nze ndi wa muteru nyole wokibuuza kitiya sentamira lwa mukwano nga sinywedde nafiya bwe mbanga nkwagala muli sibeera nafiya obubadi bwe buli omu n'obubadi bwe Nze ku mukwano mukwano mpuliranga nkirako gwe bikubye mukama yakutuwa lumu tunyumirwe buli omu namuwagulinamu obubadi bwe obubadi bwe buli omu obubadi bwe ikumabo ikumabo ikumabo ikinemani ikumabo ikumabo ikumabo but i'm never gonna be the same again no since you took my heart i'm never gonna be the same again no since you took my love inamani ile madi ikumabo ikumabo inamani ile madi ikumabo ikumabo inamanile madi wayabu bwempisanga bambitayagalika ndogezako kyosobola nga we tatakumika awo kyomonya mukama bere tyamukutondera Better so for now, I'm a too far, gondera.
ebibondeseddiyo gidogende ebisuubizo bye twakola nti no nfumbe kale kanenenyeddi yabambigirodde onderail my heart maze nezikiriza tebyomukwano bibeeramu enjawulo ye atalina musango ddala kituufu wabeera ne chansi so take me away be my baby say that you be my one ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike kugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka mirongo itanu irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura ivyo nivyo vyagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika zinjiye muri demokarasi imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu yaranzwemwo imyigaragambyo y'urutavanako aho abirabure b'abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko vyari bimeze ku bandi banyamerika bo mu bundi bwoko iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu na perezida w'ico gihe lyndon johnson ryahaye uburenganzira abirabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike iryo tegeko ryagiye rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abamareta ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri c'abirabure baja gutora ari bake leta yategerezwa kugira amatohozwa y'ikibituma rigaha kandi umushikirizamanza mukuru wa leta z'ubumwe za amerika uburenganzira bwo gutohoza ku bundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwo abirabure kwitaba amatora uko bukeye uko bwije igitigiri c'abiyandikisha mu matora cabandanya ciyongera cane cane mu mareta yo mu bumanuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye kuva ico gihe inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika nayo yarahinduye amategeko cane cane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiriko biraba n'inkewa zibashe gutora vyoroshe mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukaja mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya perezida barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda iryo hindurwa no kongereza ibitigiri vy'abatora ryaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu vya politike muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe leta zunze ubumwe za amerika gihimbaza imyaka mirongo itanu irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkewa bwo gutora n'intambwe leta zunze ubumwe za amerika yateye nk'igihugu leta zunze ubumwe za amerika irashimira abo bose bagize uruhara kugira ibyo byose bishikweko ivyo bikaba vyatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye atwibutsa ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushikirije alphonse
ibice bikuru bikuru makuru n'abashikirije nababwiye ko John Kerry umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika n'ubu aguma abandanya igikorwa cyo kurata ya masezerano ku birwanisho ruhonyanganda Irani iheruka kumvikana ko na, na leta zunze ubumwe za Amerika na vya bihugu bitanu vya rutura ku isi John Kerry yabwiye abanyamakuru kuri uyu munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugira na Irani ati kuko icyo gihugu cyaza cyatanguye gukora ibyangombwa byo gukora ibyo birwanisho ejo wabaye umunsi ugira kabiri igisagara cya ferguson muri leta za missouri aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika iri mu mudugararo ngo intandaro ya byose naho abantu muri icyo gisagara kigwiriyemo abirabure bibuka umwaka uheze umuhungu w'umwirabure yitwa james brown yishwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu muhammad dahala umuhungu w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri n'uwareheje jane yang afite imyaka mirongo ibiri barafashwe n'igipolisi cya leta zunze ubumwe za amerika FBI bafatiwe ku kibuga c'indege ci Columbus muri leta ya Missouri ngico bagirizwa naco nukuba bakorana na wa mugwi w'iterabwoba Islamic States no kweme no kwegeranya imfashanyo yo kunuika uwo murwi leta y'ubugirigi isa niriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi ku mfashanyo amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi mirongo icenda na zine Bernardino Leo ni intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya yahamagariye imirwi yose iriko irarwana muri ico gihugu ca Libya ko yokumvikana kuri leta y'ubumwe bitarenze mu mpera z'uku kwezi k'umunani ico gikorwa rero coca gikwirikirwa n'amatora yoca atunganywa muri uku kwezi kw'icenda muri Nigeria naho abantu mirongo ine barapfuye abandi barakomereka biturutse ku kibombe cyaturikijwe mu isoko yahitwa Sabongara aho ni mu gisagara ca Borno ivyo byabaye ku munsi wa kabiri leta ya Washington rero yari yamirije ubwo bwicanyi ica ibyashikirijwe na John Kirby umuvugizi wa, wa leta z'ubumwe za Amerika yemeza ko izoshigikira leta ya Nigeria gushengeza abo bose bagirizwe ubwicanyi ari ubwabaye muri uyu mwaka ari n'ubwabaye mu minsi iza kuza iyi ni nkuru twabashikirije ni uko aho nyine muri libiya iyi ni nkuru twabashikirije ni uko nyine aho muri libiya nko mu gihe iyo mirwi itoshobora kumvikana mu kuri ayo masezerano bagomba kugirirana ku bintu byoshobora kuyangara bishyitse mu kwezi kw'icumi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi kanya rero ibiganiro byacu birabandanya imutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo hejuru ry'amerika mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku kibazo cy'umutekano muri rusange cyane cyane ku mutekano mu makaritiye amwe amwe ya bujumbura aho abanyagihugu barabana ayingwe n'abapolisi turihweza ibintu bishobora kuba byatumye umwizero hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu baba muri ayo makaritiye ubura turaja kandi kuvuga ku bintu byokorwa kugira ngo uyu mwizero ugaruke abanyagihugu baba muri ayo makaritiye batekanirwe bidegemvye turarabira hamwe kandi n'abatumire turi kumwe ukuntu abapolisi bakora akazi kabo ko gucungira umutekano badafite ubwoba ko bahava baterwa n'abanyagihugu bajejwe gukingira kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe babiri bijunja batanga inyigisho muri za kaminuza zikomeye kandi zubashwe turi kumwe na professeur charles nditije yigisha muri kaminuza y'ubujumbura mu burundi kandi akaba ari n'umunyapolitike yigeze kurongora umugambwe iprona akaba n'uwari we arongoye urundi ruhande rwa iprona rutari muri leta charles nditije ari kandi mu runani amizero y'abarundi muriwe neza professeur charles nditije muriwe neza bwana vundikije murakomeye neza yego n'amahoro gukinguka imyanya by'igihugu cyo mu burundi E, turi kumwe kandi na Uh, professeur Atanazi Gahungu yigisha muri kaminuza ikomeye cyane yo muri leta z'umwe za Amerika Chicago State University mwiriwe neza Atanazi Gahungu mwiriwe murakomeye neza turakomeye muri aho namwe yego turakomeye Eh, bashingantahe mwese rero mudufashe kwishura ivyo bibazo vy'umutekano mu Burundi mukoresheje kwa kuri na bwa bumenyi mwirirwa murigisha ugwaruka dutangure kuri uh, professeur Charles Nditije ari mu Burundi atubwire ibintu vyifashe gute cyane cyane muri ya quartier aho kwijabe cyane cyane aho kuva ku munsi wa Mungu hari abapolisi bakikuje iyo quartier ibintu vyifashe gute monsieur Charles ibintu byifashe nabi cyane kuko eh, uravye amakaritsiye amwe amwe cyane cyane cyane karitsiye ya jabe eh, isa n'umengo ni karitsiye yatewe umengo iri mu ngwano kuko eh, kuva hirya h'ejo aba- abapolisi barayikikije nta muntu asohoka nta muntu yinjira eh, amatwi adusumira mbere baragiye gusaka ibigwanisho barabibura ntitwumva rero ingena eh, bugenda gusaka ibigwanisho bakabibura hanyuma agacabuza abantu yuko eh, basohoka ha- haba urujya n'uruza kandi igihugu kitari mu ngwano ikindi giteye amakenga ni uko naho abuze ibyo bigwanisho batwaye abantu batari bake eh, barenga amatwi adusumira barenga mirongo ibiri abo bantu bagenda rero batwara n'utuzuye baja barabanyuruza ntawuzi ko batabanyuruza ngo babice canke babagire nabi ibintu biteye amakenga ku buryo twibaza tuti ni wa mwikeko niba abantu banka ya manda agera gatatu ya petero nkumwiza bariko bava mu mporero ivyo rero twibaza yuko leta ari kwiye guhaguruka kugira ngo ihagarike ako kabi kabishe kuko mm, iyo nyifato y'igipolisi yica ibuza abantu kubisha bakizana rizana amahoro zihumuriza mu gihugu bituma mbere abantu bagira umutima mubi nabo nyene kugira ati none tugacane mu gihugu canke ntitwe mu gihugu rero ku musaga bavuze yuko ngo abo ba- ngo babica ngo adurufu general adurufumani nshimira imana ngo umuduga nibo batuririye ngo n'impuzu zabo ngo niyo bazisanze ukamenya ngo impuzu z'igipolisi cyangwa z'igisoda zirafise ikiziranga ibyo rero byateye amakenga cyane ku buryo twumva yuko eh, ku musaga bari kubahunga benshi cyane batekwe n'ubwoba ukabona yuko intumbero ihari ni ukubwira ati abantu base cyane cyane bagira imyiyereka rikomeye cyane mu kwanga ikiringo cya gatatu bagira bibonere ko ibyo rero tugasaba ko byohagarara ku neza y'abarundi bose n'amahoro n'umutekano ibiriko biraba byose eh, monsieur na Charles turabona kumengo n'umwizero muke uhari hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ku bwanyu umwizero turetse imyerekano eh, ko uwavuye mu myerekano ikintu mwibaza ko catumye uwo mwizero hagati y'abapolisi eh, n'abanyagihugu baba muri muri ayo makaritiye utos- utosekana n'ikihe twarumvise amakuru avuga ko aba- abasirikare bobo boba baritwaye neza M- amakosa muyashira hehe ikintu catumye umwizero utakara nu- n'ikihe icyatumye umwizero utakara mu bisanzwe murazi yuko eh, kuva aho petero nkurunziza amenyeshereje ko agiye kwitoza mugabe kamwe kamushyira imbere itariki mirongo irindwi n'indwi z'ukwezi kwa kane abantu bakajya mwi- mw'ibarabara cyane cyane eh, urwaruka rufatanyije n'abanyepolitike n'amashyirahamwe eh, yigenga iyo myiyerekano yari imyiyerekano eh, iri mu mutekano ntangere mwarabona yuko baririmba bundi bwacu bagashyira amaboko hejuru mugabo eh, twaciye tubona yuko abapolisi bamwe bamwe bataye umurongo cyane cyane eh, canke bitwa bakora gusum- bakorera umuganga gusoma ko bakorera igipolisi baca bakoresha ingufu zitagira uko zingana bakarasa barasisha ama- ama- barasa amasasu eh, eh, yica ibyo akaba byabonetse tukabona mbere y'uko eh, harimo mbere n'aba- n'abapolisi bakorana n'imbonerakure ibyo byaratumye rero eh, abanyagihugu bataye icyizere cyane eh, ku bipolisi ku buryo twabonye yuko abapolisi bakoresha ingufu ukamengo bariko bakora politiki gusumba ko ba- bagarukana umutekano mu gihugu ku bwanje ibyo ni byatumye umutekano no kwizerana bi- bigabanuka cyane umutekano ugabanuka no kwizerana na cyane cyane kinobwa ni uko n'abanyepolitike n'abajejwe intwaro aho kuvuga imvugo ihumuriza ngo bagire bati baje hagati bamame baca bakokeza ugasanga mbere bamwe bagomba kugufuya n'intumbero y'ubwoko kandi tubona yuko eh, kandi ikintu two- twoshima cyane urwaruka rwiyamiriza ikiringo cya gatatu eh, cy'umukuru w'igihugu rwarimo ubwoko bwose bwarimo ibitsina byose ku buryo rero iyi myifatire y'urwaruka baje hamwe cyane cyane basaba yuko amasezerano yarusha yo kubahirizwa yo kubahirizwa n'intumbero nshasha ikajyanye n'uko abanyakarwaruka rusaba amarongo rusaba kumererwa neza kuko rwa twebwe kazoza kacu hahagaze ku- ku- kubahiriza amasezerano yarusha kubahiriza shingiro kwe kwiga kubahiriza intwaro rusange ifatiye kubahiriza kwatera akazina muntu muravuze muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose munshiya ntahe Charles wa- uruhara rwabuze rw'abategetsi eka aho kugira n'uruhara rwiza hakaba abategetsi bakokeza ico kibazo ndakigaruka ko mu kanya ariko hariho n'amakuru yatangajwe igihe c'imyiyerekano yavuga ko aba eka hariho abapolisi bakoresheje ingufu zo murengera nk'uko mwabivuze hakaba kandi hariho n'abantu bamwe bamwe baba bari mu myiyerekano barasa ku bapolisi nabo nyene eka urumva i- amakosa ashobora kuba ari ku mpande zose ariko ikintu gihambaye nk'uko mubivuze ni uruhara rw'abategetsi abarongoye abandi icyo kibazo turakigaruka ko ndashaka nsu- mbaze n'umushirantahe uh, atanazi gahungu profesor atanazi gahungu mutubwire mwebwe icyo kibazo cy'umwizero muke- mukibona gute mu burundi ndazi ko mukurikirana ama- amakuru yo mu burundi icyo kibazo cy'umwi ah, cy'umutekano kiragoye rwose kuko kirimo ibya demokarasi kirimo agateka ka muntu Ah, ikintu gikuru jewe nagomba ku- kuraba kuko simba simba mu burundi mugabo ndakurikirana amakuru y'uburundi nuko no kuraba ico abapolisi aho bahagaze ico bavuga ku barundi no kuraba abantu bariko baragira ari abo bo kwijabe ari abo bo ku musaga ah, bakurikira iki ninde ah, ninde abijejwe kuko turavuga abatwaye tukavuga guverinoma mugabo hari igihe usanga twibagiye imigambwe nayo kuko imigambwe irafise abayitwaye umuntu agaheza akabaza ati none ah, iyo umupolisi agiye kwijaba iyo umupolisi akagenda ku musaga na hano wa ntazi iyo agiye arafise ah, ikintu ajejwe mugabe icya kabiri je nagomba kubaza umushingantahe nditije Ah, nagira mbaze neza yuko ubu ubu mu gihe duteye ko ko tuguma tuvuga ngo imbonerakure none iyo yindi migambwe nta migambwe yo yoba ifise urwaruka ruja mu bintu ah, kumbure by'ukwanka bakoresheje nagira mvuga ijambo violence mugabo sinzi mu kirundi ko umuntu yoca arivuga iyo yindi miga- abo- iyo yindi migango yo afise urwaruka nabwo ruja mu byo gutera rutera abapolisi cyangwa rutera abantu rwogwo abantu bajejwe imigambwe barashobora kuruhanura jewe nico gikuru nagomba ko uwo mushinga nayo yobitu- yobituvugira akabi akabivuga none urwo rwaruka rwo ku musaga urwo rwaruka rwo kwijabe hariho abantu kiretse abo muri guverinoma bashobora kurubwira bati uyu munsi ah, twebwe dukurikira iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki ibyo nibyo nagomba kuvuga ico ico n'ikibazo gihambaye cyane rwose ariko tukiriwe tukiri kuri wewe nyene uh, tanazi gahungu ico kibazo ndakimubaza mu kanya nashaka mutubwire u- uruhara mwavuze uruhara umushana heshara yavuze uruhara eka rwa banyapolitike aho basa benshi n'abakokeza aho guhanura ariko nogaruka nko ku ruhara rw'abashinga ntahe bo mu makartier urwo ruhara atanazi gahungu rwagwifashe gute urabona ko hakwiye kuba nk'imi ishikirano canke amanama hagati y'abapolisi n'abakuru abashinga ntahe bo muri ayo makartier canke mu yandi makartier yose yoba atarimo umutekano
ego erega burya abapolisi ah, nuko nyine ibintu biguma bihinduka mugabo apa abapolisi jewe namavuga yuko n'abana bacu ni bene wacu abapolisi botegereje kuba ah, baduserukira badufasha kugira umutungano aho rero jewe nibaza yuko ibintu byose aho bizoshika bikwiye kuba mu bapolisi abapolisi nabo barafise ababatwara barakwiye gutangura kwemera bakagenda bakaganira n'abakuru b'amanagira ngewe b'amazone sinzi ko bavuga amazone cyangwa amateri bakagenda bakavugana n'abantu bakabaremesha Ah, ikintu jewe nibaza yuko mu bintu byose byabaye mu burundi kandi nkeka n'abari aba bo hanze bo makungu bazoshima je nta kintu canshimishije nko ku- nko kubona ukuntu igisoda cashoboye kuvyigendamwo kuvyifatamwo kuba bigitangura jewe nibaza yuko cari gikwiye abapolisi barafise ababatwara abaguverinema nibagende bavugane barashobora none ni mu Buru- n'abarundi babakusaga naho baba batera amabuye naho baba baterwa mugabo n'abarundi nibagende bavugane ntibagire bati abo bantu ba- barabu- nta kibaye nta kibashavuje kuko ikibashavuje kiriho mugabo dushobora kukibona gusa uciyumviriye utagiye mukavugana kandi nibaza iryo jambo ah, rya reconciliation canke ryo kumvikana nyiravuga ijambo dialogue dialogue sinzi uwumva ijambo ryiza mugabo icyo jambo dialogue rirakwiye abantu bakagenda baka- bakababaza bati none mwebwe ikibashavuje ni iki ubu ikibashavuje ni uko nk'uko umushinga nawe ntitijyaje kubivuga yuko ah, abasoda baca bagendayo bati aho twatoye impuzu z'abasoda ni ukuvuga rero mwese nimwe mwacubuye oya nibagenda ahubwo babaze neza bati none umutekano kugira ube tugenda gute mwebwe ibyatumye igihugu kimera nabi dushobora kubisubizamo neza gute kubisubiza mu ah, mu nzira iroranye yego dufatiye ku karorero eh, dufatiye ku karorero kaha muri leta zunze ubumwe za amerika ho mu gisagara ca baltimore abapolisi eka n'abanyagihugu barabana ayingwe barasana bicana uruhara rwakozwe cane cane n'abashinga ntahe eka n'abashinga amateka bava muri- muri ico gisagara mu nshinga ntahe charles nditije mwavuze ikibazo gihambaye cane gose mwavuze ko abategetsi ahubwo bata eka batirabiye hirya ahubwo bagiye barakokeza iyo nyifato akamomotera abanyapolitike bakokezaho guhanura n'inkaka Eh, aba banyepolitike bakokeza eh, ni- basa na wa wundi eh, asa n'utema ugwiwe eh, abantu bamutiza umuhoro kuko bariko babiba imbuto mbi kuko kumbure barekurira eh, kugwaruka kwica batavuga rumwe eh, mugabo ejo bizoshikira abana babo kandi abo bapfa eh, n'abarundi kandi eh, igihugu kitagira mu kubura akazoza iyo bati nka mu guhona izera mu ruhongo rwarwo rero rudafise imyifato intumbero ibereye nta kazoza kiguka hari nico gituma twe dusaba yuko eh, mu bisanzwe iyo hari ingorane mu gihugu eh, abantu bagorwa ubwa mbere ni umu- ni umugambwe uri ku butegetsi n'abategetsi babo nk'ubu u- iyo eh, aho imyiyerekano itanguye cyangwa none ubu naho imyiyerekano yagabanutse twari twibaza tuti nico gihe rero tubwira ba- ba- basubize hamwe baganire barabe ibyononekaye bazikire kuvuga ibyo bintu bizosubire nk'ubu byari kuba byiza abarongoye amakartier benshi baturuka mu muganga cnbdfdd ba musitanteri abaseruka urwaruka ruva mu migambo yose abaseruka igipolisi abaserukira imiryango abo bose bari kuja hamwe eh, leta umushinga w'intwaro gatungirwa akababwira ati nimutegure ibiganiro muvugane ingena byagenze byavuye ku ki hononekaye ibiki byononwe na bande tubivamo gute ibyo rero byarabuze ku buryo umengo ubu intumbero yafashwe ni kubwira ati bo mwebwe mwarigaragambije mwari mwerekanye mwanga ikingo cya gatatu umukuru w'igihugu ubu rero naratowe ngenda ndabereke yuko ndabaruta ibi rero ni ibintu rero biteye agahinda kuko urabona eh, nko muri ayo makaritiye abantu bagira ubwoba ko nta joro ri- ri- rirenga batarashe bamwe mbere ugasanga abapolisi baraza bakarasa ugasanga baranyuruje abantu barabatwaye ntibazi iyo bagiye bamwe bakabatora ikiziga ibiziga bukeye ugasanga baja mu iperereza ukagenda ukabarondeka ariyo bagiye ku buryo rero umenga ubuhaje kuko borahorana cyane cyane kuri ayo makaritiye ibyo rero ni ibintu bishobora kwandukira yandi makaritiye bikanukira mbere n'iby'intara atabikozwe kugira ngo habe ijambo ry'ihumure ibyo nabyo bigatangwa cyane cyane na leta duhereye ku mukuru w'igihugu
professeur Athanase Gahungu abapolisi bategerezwa kubandanya barangura amabanga yabo eh, batatinya ko baraswa n'abanyagihugu baba muri ayo makaritiye Athanase Gahungu bategerezwa kwidegemvya eka baka bakishira bakizana badafite ubwoba ko bafatwa bakatwagwa mu bibanza nk'uko eh, professeur abivuze bi- bitazwi ikintu mwibaza ko cokorwa muri iki gihe kuko ubwo ruhagaragara ubwo ruhagarara ntishobora kubandanya igihe cyose mu Burundi ibintu bi- eka abarundi baratakariza cyane cyane abarundi bato bato ikintu mubona ko cokorwa niki
hamwe n'abivuga kare igikwiye harakwiye kuba dialogue kandi turakwiye gu- kuraba abo- mu bindi bihugu iyo bene ibyo biriko biraba abashingantahe bava mu bava mu madini bava mu banyapolitike bava mu bya leta ubu rero uko iminsi ihera niko uko umuntu avuze politike abanyapolitike mu burundi uca umenga agomba kuvuga abari muri cndd fdd bonyene mugabo jewe ngomba yuko umuntu yoraba yuko abo banyapolitike bari bose ari abatwara iprona ari abatwara F- ari abatwara sendedi abatwara imigambo yose abatwara amadini bose barakwiye kuvuga bati none uruhara rwacu ni uruhe igikuru ni uko ibiriko biraba umuntu arashobora kubiraba akaraba ati none hariho igikwiye gishobora kwemeza yuko gusesa amaraso byemewe sinzi ko ki- ico o umuntu ashobora kucisha kuko nta nagira nkuja mu gifaransa nta justification yo kusesa amaraso iriho mugabo ah, iyo dialogue yaratanguwe nibaza yuko perezida museveni ivyo ariko aragira mu bagomba kubifasha umuntu no kubifasha hanyuma akaraba ati, none ubu abo o- abatwara amapolitike ubu ubu bahagaze hehe bariko baravuga ijyana hanyuma rero a- abo muri leta nibaza yuko nabo bakwiye ku- kugira kwemera kwemera yuko bazo ibizoshingwa n'uburiko ara- arahanura bazobyemera abo muri leta abatwaye izindi politike bakemera neza yuko hakamuka hamaze igishi- ham- hamaze igishi- igishinga bazocemera kuko naho twobiraba umuntu arashobora kuvuga ati ibyabaye ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi mugabo n'umuntu ejo azoza agatwara atabaye muri cndfdd wese azogira inzego izo nzego hazoba izo nzego ah, aba- aba- abapolisi aba- aba- abaminisiteri aba- mugabo izo nzego zose zizogira icyo bita structure zizogira iyo uko zitondekanye uko zitondekanye hagize ikiba abantu bagaca bavuga rero bati twebwe ntitugomba kubyemera ibyo byo kutabyemera ni ibice mu zindi nzego hamwe biba ibyemewe mugabo ntibibe akajagari sinogira ngo babo bantu bariko barafatwa n'abagize akajagari mugabo hatabaye uko kuvugana kwicara hamwe abashingantahe bagahanura abatwaye amadini bagahanura ibyo bitabaye nta kizoshobora kuba kandi nta uko ku- nta muntu n'umwe uri umupolisi ushobora kuba se umuntu mugabo kandi uri umuntu wo kwija yo kumusaga nta ruhusha na rumwe ufise rwo kwibaza yuko umupolisi ushobora kumutera ibuye
tugaruke kuri mushintahe Charles namwe mugire akamo muteye nk'abanyapolitike mwavuze ko mwavuze ikintu cyumvikana ko uruhara rw'umutekano kugarukana umutekano ari uruhara cyane cyane rwa leta y'u Burundi ariko nk'uko twavyumvise abanyapolitike ikabashinga ntahe abarongoye abandi imboneza bose barafise uruhara akamo mwotera ari imbo- ari- ari ah, bashinga ntahe bo muri ayo makaritiye abakuru ducimbiri abandi bategetsi barongoye imigambi itavuga rumwe na leta eka n'abamadini ni nk'akahe kugira ngo muri ayo makarite hose eka mu Burundi hose hagaruke umutekano Eh, kuri eh, kizigenza Eh, umukuru w'igihugu niwe niwe ibwirizwa shingiro iha eh, amabanga yo kubahiriza agatekazina muntu yo gukingira umunyagihugu wese eh, kandi umwe wese umunyagihugu wese agakingirwa ku buryo eh, bungana cyangwa umwana n'ikinono kurya yateye akamo abarundi baheje kwandagura general adolphe nshimirimana natere akamo eh, abarundi bose eh, ku muntu wese apfuye uwo ari we wese yaba umugenerale yaba umukaporale yaba umubuyi yaba umuyaya yaba ikimuga ntanyagupfa na nyagukira cyane cyane atishwe n'urw'akarago azize yuko yaseruye ivyiyumviro canke azize umwiteko canke azize yuko adahuza ivyiyumviro n'uyu canke uriya ibyo bintu abivuge abisubire hanyuma ararike abatwara kuva kuri ku bashikiranganji no nta leta ihari kuva kuri baburamatari guca ku basitanteri abakuru imitumba aba- ababwira ati fata iya mbere kugira ngo mu- mugirishe amanama y'ihumure yo gucungera umutekano mwese muri hamwe icyo ni ikintu gihambaye cyane yogira amaguru masha eh, kuko nk'uko agomba kubivuga hariho amajambo ku mwobo adahumuriza ingwano ingwano yitanguye aho irera nko gusereye mu rugo iwawe eh, canke ere mu rugo rw'uwundi eh, n'abarundi bahasigara kandi n'uburundi buba buriko burahomba twifuza yuko atangwana yosubira muri iki gihugu ikindi twamusaba eh, ko ari we eh, kizigenza w'inzego zijejwe umutekano basubize ku murongo aba- abajejwe umutekano cane cane abapolisi abapolisi ntiba uko akantu kose gaci- gaciye uwo biketse wese ntibacishe ku buhombo na cane cane yereke inzego zijejwe umutekano zinyuranye amabanga zijejwe mu bisanzwe nk'urwego rw'iperereza ntitwumvire n'urwego rw'iperereza rwotunga ibigwanisho bikomeye cyane amakarashinikove amanaserokete ibigwanisho bikomakomeye kuko eh, cyangwa bagenda gufata abantu baka- mu makaritsiye bakabafunga bakabica bakabasindikariza ubuzima ivyo ni ibintu bitagirwa mu bisanzwe Eh, abapolisi usanga bafuye naho mbere eh, perezida museveni yaza mu biganiro yaratanga avuga ati je nabonye abantu bari kwibara barapfuye ati nabyo bavurira ko ati ni ibintu bitaba ni ibintu byibara ku buryo kumutemere aho umupolisi arasa umuntu afise eh, ari ngaho ariko arigaragambya gusa ati ni ibintu bita- bidahumuriza kandi biteye ku biri ni amategeko agenga izo nzego ibyo nabyo nyine niwe yobikora kandi abikora abishyizemo ingufu cyane kuko kandi arabishoboye kandi baramwumvira ikindi twasaba ni uko urwaruka mwaruvuze urwaruka ubwo ari bwo cyane cyane urwaruka rw'imbonerakure birazwi yuko uhabwa imyambaro y'igipolisi ukambara n'imyambaro y'igisoda bagaca umenya uwishe uno munsi ko ari umupolisi ko ari imbonerakure cyane cyane izo mbonerakure bazige ko badusize ku murongo niba hari urundi urundi rwaruka nabwo rwataye umurongo nabo nyine bene umuga- bene imigambwe aba- aba- aba- abafise urwo rwaruka eh, rwegamiye imigambwe nabo nyine babahanure babuze gufata inzira y'u- y'ubwicanyi baje hamwe mu gusozera ak- akamo motera abanyama- abarongoye amadini abarongoye amadini barafite uruhare ruhambaye cyane eh, icyo bita utorite abana mu gifaransa ni abantu bumvigwa eh, kwa mungu barasigura bakandika amakete nabo nyine bafite urwaruka rwo mu mihari barafite imihari ifatiye ku ngo barafise imihari ifata urwaruka ku bakenyezi eh, ku bashingana ibibatse cyangwa batarubaka abo bose nabo nyine bo bakoranya bakabaha impanuro bakabigisha ingena boba eh, ba- bocungera umutekano bagatanga impanuro bakavuga uwo wese akajyamo kuri uwo wese ah, kokeza ah, nyuruza abantu byofasha mugabo nyine mvuga itamufite ikibindi cyane cyane leta n'abanyapolitike nibo bafite uruhara hambere gusumba abandi
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo hertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo hertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika gabriel mwiriwe neza yego ndabumva ego murafise ikibazo iciyumviro munyarutse Eh, ni gabriel umunyamabanga mukuru nkaba n'umuvugizi w'umugambwe ya pdr ndanje kuramutsa abo batumire nkabashimira cyane ni radiyo voix d'america ukuntu ishishikara gutanga ijambo guhugurwa amaradiyo yaturiwe mu burundi Eh, byari bigoye cyane kuronka ijambo kuba twageze mu iheburo murakoze hama gushima by'ukuri yego hama rero by'ukuri eh, mu- mu- mu mibano imigenderanire hagati y'amakaritsiye amwe amwe amwe n'abapolisi yaracyosekaye na cyane cyane bivuye kuri cya gihe hari habaye imyiyerekano mu gisagara cya bujumbura abapolisi bagakoresha uburyo bwose bafite kugira ngo babihagarike hariyo abantu rero bagiye bagira ishavu bica bituma baguma babagirira inzigo hama bikatumirwa n'iby'uko abapolisi baza barabatera amagerenade maze baca bahagarara barikanuye kugira ngo kumbure nabo bivune bica bituma rero imigenderanire n'abantu bamwe bamwe mu makaritsiye amwe amwe itosekara ariko rero byo nashaka kuvuga cyane cyane ku nyinshi baboneka kugira ngo ibyo bintu byose bihere inyishu ya mbere ni ibyaha umushingantahe byo jack bigirimana yavuze ayo makaritsiye n'ubu rwaruka rukora ibyo bintu n'ukuri bareke guta umwanya bafata ibyo bononye ahubwo babisubiremo babigira gutyo bitunganya kuko abanyepolitiki iyo duhuriye mu manama turwana mu nda bobo ntibaba barimwo icyo ni inyishu ya mbere tubona nk'umugambi wa pedere twotereye inyishu ya kabiri nabo bandikije nditije abifitemo uruhara rudasanzwe kuba yoheza ibyo bibazo n'umweza mu kigobe hameze agatera akamo abo bantu kuko nibo bahamagariye mu mabaraba nibo bahamagariye ku bantu yabatera akajagari n'ubu yotera akamo ibyo bibazo byose byoca bihera hanyuma inyinshi ya gatatu ikomeye ni ruhara rwa leta y'u Burundi Eh, leta y'u Burundi yicarika abanyepolitike bose tugira ibiganiro atavangurwa atari nka bya biganiro biheruka batumira bamwe iyindi migambi nka pedere ntibadutumire eh, ibyo banyepolitike bose mu migambi twicarane hanyuma ikindi gikomeye ni ugusangira ubutegetsi ntihamenye yuko ngo nuko batsinze baca bisangiza ubutegetsi bwose ari havamo inzigo yabamwe n'abandi ariko twicarane abatsinzwe n'abatsinze abagiye mu matora n'abatagiye mu matora eh, dusangire igihugu umwe wese agire icyo aterereye duhanurane maze twubake igihugu cyacu ibyo byose natubona nk'umugambi wa pdr wotuma ibyo bibazo byose birangira mu burundi murakoze murakoze cyane rwose reka duhe ijambo professeur charles nditije agira icyo avuze kuri ibyo bibazo mushikirije inyishu mubona zoba arizo zotorera umuti ikibazo cy'umutekano eka n'umwizero hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu bo muri ayo makati Eh, icyo bavuga i- inyishu ziri muri mu- mu makaritsiye inyishu iri mu myifato y'igipolisi eh, muri ayo makaritsiye none ko nabaha akarorero kwijabe baragiye barasaka nta kigwanisho basanzeyo none basatse bagasanga ikigwanisho bo buza abantu ko basohoka gute bufata abantu atadosiye babagiriye none mbega ufatwa batagira turiwe twagufatanye igwanisha iki twagufashe uri kurarasa uyu ubu twagufashe uri kuraturira iki bagire dosiye hanyuma bamujane imbere y'ubutungane hanyuma intahe mukubita mu gahanga asiye mwagira ni bya bindi tuvuga tuti ntibaba ni ka gashavu k'abantu bagiye imbere ngo banke iby'amanda ya gatatu ku buryo rero amakaritsiye eh, arasombora arasomborozwa amakaritsiye mbere bamwe barirara kubera baza mu ijoro bakabatura nk'umwe hamwe mbega kubera iki batubwira bati amakaritsiye nibaje hamwe birarire ari ubwoko bw'ubusi bafatanije mbere n'abapolisi kubera abapolisi ugasanga barakuramo umwuga umwe urumva inyishu z'imakati inyishu n'imyifato y'abajejwe umutekano ingene babana bakorana n'ayo makaritsiye muri kubera iki kandi eh, ari amakaritsiye amwe amwe aguma eh, asom- asomborozwa n'abo bapolisi kubera iki ari amakaritsiye yabaye imwe- imwe- imyigaragambyo gusumbya ayandi eh, kandi iyo myigaragambyo yaraheze Ni- niyo ubundi uti ba ba bantu bariko barihora canke bahana canke batoteza abagiye mwereka Reka- ko jewe mfite uruhara jewe nta ruhara- nta ruhara mfite jewe njyewe nta mu- nta mudasigana nta mugerere nigeze mu twigwanisho ndamubwira nti genda eh, wice naka nta ibyo bintu nigeze ngi- ngira na gatoya kandi nabyo ariko ndagira nicyo gituma nguma nsaba abadasigana bagerere ku burangwa no kwitonda bakarangwa eh, no kubumbatira umutekano mugabo kubata umutekano gutekereza ntibivuga yuko ukirarira ntibivuga yuko umuntu eh, azanye agera atwaramo umwe umwe utabiruteka